iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora mu rwanda ho turi kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane ibice bitatu ijwi ry'amerika inaha i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ntijibasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo ni ibiganiro tubategura tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona iki cyorezo mu ngaruka cyagize cyatumye imipaka ifungwa cyakora ubu abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava mu karere ka rusizi bajya muri repubulika ya demokarasi ya kongo barashima ko boroherejwe kongera kwambuka koherezaga ibicuruzwa muri kongo kongomani yamara kubyakira tutari kubonana amaso ku maso akatubwira ngo amafaranga azayoherezeje tugategereza ukwezi kugashira ukundi kukaza kugashira twatugize iminsi kohereza ibintu byacu muri kongo tutabikurikira ariko ubu twishimiye kuko none umuntu azaza ajyanye n'umuzigo wiwe akawugezayo abo ni bamwe mu batuye rusizi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bajya muri kongo mu burundi abarwayi bagendana ubumuga bwo mu mutwe bariyongereye muri iyi minsi mu ntara zo hagati mu gihugu imiryango isaba ko bavurwa ku buntu ubuyobozi nabwo busanga byashoboka kuri ba ntaho nikora izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi zo hirya no hino ku isi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu reka rero duhere kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi bwakeye neza
bwakeye ejeni perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ku nshuro ya mbere ejo ku munsi w'imana asa n'uwemeye ko umudemokarate joe biden yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi zibiri ziheze ariko yongeye kuvuga ko atabyemera ku mugaragaro mu butumwa yanditse kuri twitter perezida trump yabandanije ashikiriza amajambo ataho ashingiye avuga ko biden yatsinze kuko amatora yabayemwo amanyanga kugira atsindwe naho ibinyamakuru bimaze indwi irenga bitangaza ko biden yarengeje amajwi amajana abiri na mirongo irindwi y'intumwa z'abatora asabwa kugira yemezwe ko yatsindiye intebe ya perezida trump yabandanije avuga ko atabarorerezi canke abacungera iharurwa ry'amajwi bemerewe gukurikirana iharurwa ry'ayo majwi yavuze ko amatora yatunganijwe n'ikompanyi yitwa dominion yegamiye uruhande rw'abatavuga rumwe nawe uzobera biden umuyobozi w'akazi ron klein yavuze kuri televiziyo nbc ko amajambo trump ashikiriza atari yazotuma joe biden aba perezida canke atamuba yavuze ko abanyamerika aribo babikoze muri amerika kandi abahinga mu ndwara zandukira bavuze ejo ku munsi w'imana ko kubona perezida donald trump yanka kwemera ko yatsinzwe amatora byatumye batabasha guha amakuru ya covid cumi n'icyenda abategetsi ba leta nshasha kugira bafashe kurwanya icyo kiza ni mu gihe abandura muri amerika babandanya biyongera umwe mu bahanuzi ba biden ku kiza cya covid dr atul gawande yavuze ejo ku imana ko ari inyungu z'igihugu igihe umugwi mushasha wa leta mfata kibanza woroswa ayo makuru anthony fauci umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira asanzwe anebagurwa na trump yavuze ko byoba byiza batanguye gukorana n'umugwi w'abategetsi ba leta nshasha yitezwe ya biden mu minsi iheze amerika yabonye abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo umunani na bine bandura ku munsi nk'uko kaminuza john hopkins yabishikirije abanyamerika barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bitanu baramaze kwicwa na covid cumi n'icyenda hamwe n'abarenga imiliyoni icumi n'ibihumbi amajana icyenda bamaze kwandura ibiharuro byinshi ugereranije n'ikindi gihugu cyose ku isi muri afurika umuyobozi w'intara ya tigre iri mu mirwano na etiyopiya yaremeje ko ejo kuwimana ingabo ziwe zarashe amaroketi ku murwa mukuru wa eritreya asmara kandi aragabisha ko n'ibindi bitero bishobora kuzokurikira perezida w'iyo ntara ya tigre debretsion ebre mikael ntiyavuze ibitigiri vya misile zatewe i asmara ku munsi wa gatandatu ariko avuga ko icyo gisagara cyonyine aricyo cyari gitumberewe kwemanga ibyo bitero bishobora gutuma haduka intambara hagati y'ibyo bihugu bibanyi mu gihe imirwano muri tigre ijya imaze gutuma abanyagihugu bahunga etiyopiya amakuru ku byononekaye cyangwa abapfuye ntibiramenyekana tibor nagi icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika mu gisata kijejwe afurika asaba ko abanyagihugu bokingirwa intambara zigahagarikwa kandi n'amahoro akagaruka ku munsi wa kabiri perezida w'intara ya tigre yaragirije eritrea ko yarungitse abasirikare gufasha leta ya etiyopiya ibyagirije umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa eritrea osman saleh mohamed yahakanye umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke yarakiriye abakuru b'abarobere ku murwa mukuru karutumu ejo ku munsi w'imana mu gihe amasinzi y'abanyagihugu bahimbaje icyo bizigiye kuba irangira ry'intambara inyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro abantu ibihumbi amajana barapfuye ku bw'iyo ntambara cyane cyane mu ntara ya darfur amdoke yavuze ko bashyitse ku munsi bari barindiriye kandi ko ari intambuko za mbere zigana ku irangira ry'imibabaro ku banyagihugu bwabaye ubwa mbere abo bakuru b'abaroberi bari mu runani front revolutionnaire du sudan ruhurikiyemo abarwanyi hamwe n'abanyepolitike bashyika ku murwa mukuru kuva hasinywe amasezerano y'amahoro ku itariki ya gatatu ukwezi kw'icumi muri sudani y'ubumanuko abo bakuru b'abaroberi babunanye kandi na abdel fatah al burhane arongoye kanama karongoye igihugu arabashimira umwitwarariko bafite w'amahoro
abizi bigira imana urakoze kutugezaho ayo makuru amakuru y'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turahera mu rwanda abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava mu karere ka rusizi bajya muri repubulika ya demokarasi ya kongo barashima ko boroherejwe kongera kwambuka inzego z'ubutegetsi mu ntara y'uburasirazuba zakomoreye abafite inzandiko z'inzira kandi bafite impamvu zikomeye zituma bajya muri iki gihugu gituranyi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika denisitokere mutijima kuri uyu wa gatanu aba baturage biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka bari babwiye ijwi rya amerika ko bifuza ko bakomorerwa nk'uko byagenze kuri bagenzi babo bo mu karere ka rubavu uhereye kuri uyu wa gatandatu nk'uko byemezwa n'ubutegetsi bw'intara y'uburengerazuba ubu abafite inzandiko z'inzira za resepase na pasiporo kandi bafite impamvu zikomeye bemerewe kwambuka imipaka bajya cyangwa bava muri kongo ariko babanje kwerekana icyangombwa cy'uko bapimwe covid cumi n'icyenda kandi bakaba nta bwandu bw'icyo cyorezo bafite aha bwana munyantwara rufonse uyobora intara y'uburengerazuba mu rwanda aragaruka ku byiciro byemerewe muri iyi gahunda icya mbere bariya basanzwe bafite n'imodoka zigenda ashobora noneho kuba yajyana n'imodoka ye agakurikirana ibicuruzwa bye akishyuza amafaranga ye hari noneho n'abacuruza bato bato nabo bari bamaze igihe mu by'ukuri bo batabasha gucuruza bemerewe mu byo twumvikanye kwishyira hamwe bakaba bashyira hamwe ibyo bacuruza bikegerana noneho bigaherekezwa na bamwe muri bo ibyo ngibyo ni ukugira ngo tworohereze ubucuruzi ikindi ni za serivisi za ngombwa urabona ko amashuri atangiye gutangira abashaka kuza gutangira amashuri ndetse n'abigisha n'abaganga ariko n'abashobora kuza kwivuza icyangombwa cy'uwipimishije ushaka kwambuka umupaka kigomba kuba kitarengeje iminsi cumi n'ine gitanzwe iki cyemezo cyo koroshya ubuhahirane hagati y'ibi bihugu byombi cyakiranwa akanyamuneza ahanini ku bacuruzi bato twabyakiriye neza cyane umuntu wabitekerejeho imana imuha umugisha kuko twoherezaga ibicuruzwa muri kongo kongomani yamara kubyakira tutari kubonana amaso ku maso akatubwira ngo amafaranga azayoherezeje tugategereza ukwezi kugashira ukundi kukaza kugashira ariko ubu ngubu kubera ko batworohereje bakaduha uburyo tujya kwishyuza nitubona n'imbona nkubone bazabasha kuduha amafaranga yacu make turokore na makeya kuri buhari twishimiye ko badufunguriye imipaka twaba tugize iminsi twohereza ibintu byacu muri kongo tutabikurikira ariko ubu twishimiye ko ukorana n'umuntu azajyana n'umuzigo wiwe akawugezayo inzego z'ubutegetsi mu ntara y'uburengerazuba zivuga ko ku bacuruzi banini bazajya bishyura ikiguzi cyo gupimwa covid cumi n'icyenda kingana n'amafaranga y'u rwanda ibihumbi mirongo itanu naho ku bato bo bazajya bapimwa ntacyo babanje gusabwa kwishyura ku rundi ruhande ariko abambukiraga ku ikarita ndangamuntu nabo barasaba ko batekerezwaho twabaga dufite irangamuntu tukafata jedo tukomoka tukajya ikongo none ubu ngubu bavuze ngo ni ukuzaba wa mukanga ari uko ngo watanze ngo amafaranga kubera kwebwe kwa tumaze n'iminsi tudakora nta mafaranga dufite tubona imbogamizi ari nyinshi ntako tuzabona uko twomoka tujya i kongo kandi twaryaga ari uko twagiye i kongo abana bigaga ari uko twagiye i kongo none imbogamizi dufite ni uko mwatworohereza twari twambukira kuri jeto tugatwara utuzigo kuko dusanga tuzitwara nta n'ikibazo twagira ngewe ndi uwikorera nazanaga udukoko twanjye ngakura mwayo abana bararira none murashaka abakire bafite amakamyo bomora inkoko nyinshi nkanjye ubwo abo bana bazabaho gute n'ubundi tukwebwe abakene muracyadupfinagaza ntacyo mwaba mutumariye mutadukinguriye natwe uruhande rw'ubutegetsi ariko bwo burasaba abaturage gushaka ibyangombwa byemewe muri iyi gahunda kugira ngo nabo babashe guhabwa aya mahirwe jeto turabizi kuva iki cyorezo cyatangira n'imipaka ifunze ntabwo jeto eh, ikoreshwa ubu rero ni ugukoresha resepase ni ugukoresha eh, pasiporo ariko jeto zo eh, muri iki gihe cya kovidi cumi n'icyenda ntabwo ziriho zikoreshwa n'ubu ntabwo zizakoreshwa ni ugushaka ibyo byangombwa n'ubundi bisanzwe bikora kugeza ubu imipaka yose yemewe uko ari itatu akarere ka rusizi gahana n'intara ya kivu y'epfo ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo yemewe gukoreshwa muri iyi gahunda yo korohereza ubucuruzi n'izindi serivisi zihutirwa inzego z'ubutegetsi zigasaba abaturage kudafata iyi gahunda nk'aho imipaka yafunguwe temistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisitoke mutijima ndagushimiye kuri iyi nkuru turava mu rwanda twerekeza mu burundi aho abarwayi bagendana ubumuga bwo mu mutwe biyongereye muri iyi minsi mu ntara zo hagati mu gihugu ikigo gishinzwe kubavura cyo mu ntara ya gitega ku murwa mukuru wa politiki kivuga ko cyarengewe n'ubwinshi bw'abo barwayi imiryango isaba leta ko bene izo ndwara zavurwa ku buntu nk'uko ibikorera abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi mu ntara ya gitega yemeza ko hari umugambi wo kubavura ku buntu ariko bibanje kwemezwa ko ari ba ntahonikora umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri nairobi muri kenya eroje wirikaneza abaha iyi nkuru batazamuka katarushe ni umunyagihugu wo muri zone nyabiraba muri komine gishubi mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afite umwana yiga muri kaminuza ariko yagize ubumuga bwo mu mutwe asigura ko bizinze rwose kuvuza umurwayi agendana indwara zo mu mutwe yemeza kandi ko zisiga imiryango ari nkokore maze iyinga byose n'iminsi itanu ngaha ibibazo duhura ni uko iyo turwarije ngaha harazimbye cyane ntuba munsi y'ibihumbi amajana atanu iyo bagukontoroye uri umunyagihugu rero udafise inka cyangwa icyo ugurisha ni lazima amatongo acahera twayamaze kandi ugowe naho ugiye kurondera umuntu akugurira itongo aho boguhaye nk'imiliyoni zibiri baguha nk'ubwo buhumbi amajana atatu amajana ane aha nta matongo du- tuzosigarana iyo ngorane na Desire Manirakiza aturuka ku mutumba wa Rukoba muri komine Gitega arayemeza asaba leta guha uburenganzira ikigo cy'Igitega kwakira abivuza bakoresheje ikarita ya mituweli indwara z'abagendana ubumuga bwo mu mutwe imiti yazo irazimbye cyane hama rero n'ikindi ki- gihambaye cyane ngaha nta nta mituweli bakoresha ariko nko muri centre kayibujumbu barakoresha mituweli rero jewe ico nosaba kanini nuko izi ndwara zo mu mutwe ntizigira umukozi wa leta canke uwo nawe ari we wese arashobora kuzigwara wokorohereza abajejwe ibi bitaro kugira ngo mituweli ishobore gukora iyi miti mu bitaro vya leta kenshi ntayo dushobora kuronka uretse uburyo bwinshi bukenerwa hari n'abarwayi binubwa cyangwa bagaharirwa ivomo n'ababo nk'uko byemezwa na Aline Nshimirimana afite inshuti yahebwe n'umunega nk'ubu baramugwaje imyaka aranka gukira umugabo ahava aramuta ubu aba kwa se wiwe nawe n'umuntu ntaho nikora ni menshi rwose umugabo yarakoresheje ahava aracoka ahava aramuta asa n'uwundi mugore ashaka miliyoni zine zo ziramaze guhera kuko n'ibujumbura yaramujyanye biranga Diana Nsabimana wo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya ihanurwe na Gitega nawe yagwaje abantu babiri asaba leta gufasha imiryango kuri igice kimwe cy'amafaranga abarwayi bivuza ko ibibazo tubona ni uko abantu bakontorwa bariho amahera menshi nk'ubu twebwe turwaje abantu babiri bizotugora kurira twasaba yuko leta yogira amaporosa ntaje ifashishije abantu kuko abenshi ngahaye kugira barihe bararya inka bararya ibivi bikora ku itongo bari bafise kuko abarwayi bo mu mutwe icyo turiko turabona bo bavuye barakira bagataha bameze neza abarwayi nabo bari mu ibarabara nabo nyene babuze ikibafasha abandi bagwaza bo basaba ko ababo bovurwa ku buntu nk'uko bikorerwa abagore birungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu botumirira amate bakaraba yuko twovuzwa ku buntu izi ndwara zikaja mu bintu leta ishobora kwitaho nka kurya ku gituntu rero twasaba yuko baza barabatupfuriza ku buntu kubera ni indwara idakira nawe n'umuntu aguma arara mu ishyamba hirya no hino abantu bakaguma bakubita tugasaba n'abantu batitwararika hamwe n'abo bantu ko babaha agaciro kuko arashobora kujya mu ibarabara bakamutera amabuye ngo uhenga ujye wa musazi nawe nubwo yabaye ariko aragira mitende ka kantu gaca kava gaca asubira gucikumira leta niraba idufashe iyi ngwara bayivure ku buntu nguko uwo mukuru w'igihugu nye n'icyubahiro uyu yaraye yigiriye yari ya- yavuze yuko abagore bavyara ku buntu abana bakiga ku buntu n'iyi ngwara nibarabe n'ukuri ira- irasinzikaje twebwe abanyagihugu iradusinzikaje gose ntashobora kumurungikayo wenyene bica bijana n'uw'umugwazi nuko niko bimeze ngaha twebwe tu- turagowe umenga imana yaradusobanura iradusobanura usanga yishira ku muntu ngo yishira ku muntu turi n'umutima uhagaze gose ntiworaba iyi ngwara idakira naho wotanga amahera mu- mu minsi mikenya usanga umuntu yasubiriye gufatwa akagwara ukasubira ukagaruka Ture ya Adeline Mpinda ubwengarongoye ikigo kivura indwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru wa politike Gitega yemeza ko icyo kigo kitagira isaganirizo kandi ko abagwayi bakomeza kwiyongera ikiriko na benshi muri bo bakaba batishoboye izindi ngorane ni uko abarwayi benshi ari bantaho nikora badafise uburyo hanyuma baraza bakatwitura bakabura uburyo bwo gutanga kugira ngo baronke serivisi zo kubavura aha mu kindi naco n'imiti kubera iyi koronavirisi imiti iratugora kuronka niyo tuyironse tuyironka izimvye Onesphore Bigirabarya muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gitega yabwiye ijwi ry'Amerika ko abagwayi bonetse by'ukuri bava mu miryango y'abantu nikora batayirizwa biciye n'umubare intwaro abantu babikora barabahaye impapuro zemeza ko ari abantu babikora hama gukorana n'ibigo bya cdfc kandi kugira ngo abantu babikora bafashwe kuronswa uburyo busanzwe buzibikanwa mu bushikiranganji bubijejwe bujejwe kwitaho abantu babikora bagaheza bagakorana kugira ngo baronke uburyo bw'abantu babikora aho dusanzwe tunafashanya na twebwe ko ibyo bigo ni bya cdfc n'ibya leta nyene turakorana twese tugakora mu runani kugira ngo uwushoboye kuba adashoboye kuronka uburyo eh, kwivuza ashobore kuvurwa ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bize ibijanye no kurwanya indwara zo mu mutwe bwerekana ko ifaranga rimwe rishyizwe mu gisata cyo kuvura bene izo ndwara ryungukanye inshuro zitanu zose hafatiwe ku byo abakira baheza bakungura igihugu n'imiryango eroje buri kaneza ijwi ry'amerika eroje buri kaneza ndagushimiye kuri iyi nkuru
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti banywanyi mukomeje kumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika rivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino turahera mu burundi ibitego bitatu kuri kimwe nibyo intamba mu rugamba umurwi userukira igihugu mu mupira w'amaguru mu burundi watsinze moritaniya kubera iyo nsinzi uburundi bugumanye icyizere cyo kuzajya mu mikino ya afurika y'umwaka utaha muri kameruni inkuru dushyikirizwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda ibitsindo vya saidi ntibazonkiza yanatsinze inwakshot benicha yusufu ndayishimiye nibyo vyahaye intsinzi uburundi mu rukino uburundi bwategerezwa gutsinda kugira bugumane icizere co kuzosubira kuja mu gikombe ca afurika c'umupira w'amaguru iyo migwi yagiye kuruhuka inganya igitsindo kimwe ku kindi ivyo bitsindo bibiri bikaba vyagiye kwinjira mu gice ca kabiri c'urukino umugwi wa muhabitun wagerageje kurondera kugombora birawuta kuw'amazi biturutse ku bakinyi b'inyuma b'intamba mu rugamba bari bifashe neza cane jimi ndayizeye yamenyereza intamba mu rugamba akaba yashimiye ingene abakinyi biwe bavyifashemwo akizera ko no mu zindi nkino zibiri zisigaye aho bazohura na Centrafrique na Maroc mu kwezi kwa gatatu umwaka uza bazoshobora kuronka intsinzi mu gice cya mbere gushika mu gice cya kabiri mwabonye yuko mu gice cya mbere nuvuga nko mu minota cumi n'itanu twashoboye kubashyira ko presiyo turaronga igitsindo cyakiri kare ariko nuvuga duhejeje gutsinda igitsindo bagabanyije presiyo na moritani irashobora gukina ariko mwabonye yuko twagerageje gukosora mu gice cya kabiri bazana ingufu nyinshi nuvuga yuko iyi ni masi nuvuga yuko twari dukeneye amanota atatu ni mati idufashije kugumana espoir yo kurondera itike yo kuja muri kane objectif twari dufise iyi mati yari kurondera intsinzi iyo twari kunganya twari kuba dutaye icyizere cyo kuzoja muri kane novuga yuko habaye ukwituma mwabibonye mu gice cya kabiri turashobora gukina neza turaronka n'ibitsindo bibiri mwamenya ko inyuma y'urwo rukino umukinyi wese acaronswa amafaranga angana imiliyoni zine z'amarundi bemerewe n'uburongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reverend Kuriyo mukuru w'igihugu nawe nyene akaba yahaye abakinnyi umwe umwe miliyoni zine igihe yabagendera kuri wa gatandatu kugira batere intege bisigura ko umukinnyi wese atahukanye miliyoni umunani z'amafaranga y'amarundi muri basketball naho indwi igiriye indwi y'ihiganwa ry'ubujumbura umugwi wa Rezipo wirahiye Jimkana mu kuwutsinda ku manota ijana n'atanu kuri mirongo itanu inyuma y'urwo rukino ishimwe Erlich amenyereza Jimkana yamenyesheje ko bariko bariyubaka arico gituma batsindwa kenshi ariko akizeza abakunzi b'uwo mugwi ko imbere ari heza jimukana cya mbere na mbere cyo navuga ni ekipe nshyashya ubona ko ari ekipe ya- yahinduye aba- abakinnyi kurenza ku bice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana hama rero nibaza icyo bashoboye kuturushaho ni uko kata ya mbere twashoboye kwirangiza turi imbere yabo empoint mugabo uko twagenda turakina kubera kutamenyera cyane bashoboye kudusumbya bashobora kutudomina baradu- baradusumba cyane rwose hama nibaza yuko kubera ari abakinnyi bashasha ni ukubandanya dukora cyane rwose kugira turabe ko mu minsi iri imbere nivo yabo ishobora kuduga tugashaka kuri nivo iteye igomwe nababwiye ko nsaba abakinnyi bashasha batari bamenyereye cyane rwose ibintu by'amahiganwa kuko urabona yuko nibaziye ko ari ibyana na mbere mu babonye yaba muri division a cyangwa muri division b yino i bujumbu ikintu cya mbere na mbere ngiye kwihutira nicyo gukora cyane ndabe yuko nivo zoduga mugabo sinoja ngaho nemeze yuko ngiye guhitanira ngwanire ngo ibikombe mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa Kerne yatsinze muzinga ku manota mirongo icyenda n'icyenda kuri mirongo irindwi n'atatu urunani rutsinda mutanga united ku manota mirongo icyenda kuri mirongo ine na rimwe nayo dinamo ikaba yatsinze egre n'uwari yorohewe cyane ku manota ijana na mirongo ibiri n'ane kuri mirongo itanu n'atanu desire atungimana kigali ijwi rya amerika dukomereze noneho ku makuru ya siporo n'imikino mu rwanda muri kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru ejo kuwa kabiri ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi izahura n'ikipe y'igihugu ya cap vert mu mukino w'umunsi wa kane mu itsinda f mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri muri kameruni uyu mukino uzabera kuri stade ya kigali i nyamirambo ni nyuma y'iminsi ine gusa abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza mashami vincent baguye miswi n'iyi kipe ya cap vert banganya ubusa ku busa mu mujyi wa praia ryari inota rya mbere u rwanda rwari rubonye mu mikino itatu abanyarwanda benshi bari bifuje ko amavubi y'u rwanda yakwikamata agakura amanota atatu hanze y'igihugu ni nabyo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco edouard bamporiki yari yasabye abakinnyi b'ikipe y'igihugu mbere y'uko bahaguruka i kigali ubwo yababwiraga ko nyuma y'inzitane nyinshi u rwanda rwashoboye kwigobotora guconga agapira atari byo byari kubananira inkotanyi intore mubye umujinya mubye karungu mukotane mugende nk'inkotanyi mukotane mukotane mukotane mukotane muduhe ibyishimo mukotane muranga u rwanda mukotane mugaragaza umutoza w'ikirenga tugejeje mu kurwana n'ikintu icyo ari cyo cyose twarwanya na kovide twarwanye n'abacengezi twarwanye n'inzara twarwanyije sida twarwanyije jenoside twarwanyije kari agashenzi muconga neza kuba twagatsindirwaho kandi mufite uko mutsinda twaba ari uguhemuka byarangiye ariko intsinzi itabonetse ikipe y'u rwanda ipfa kurwariza kuri iryo nota rimwe abanyurwa amanuma bavuga ko bashimye iryo ndetse ko ahubwo naryo barikesha rusengo nubwo bigaragara ko amayira yo kwerekeza muri kane muri kameruni yamaze gusibama ku ikipe y'u rwanda hari abakomeje kurema abanyarwanda agatima bavuga ko byose bigishoboka kapiteni wungirije w'amavubi jacques tuyisenge arizeza abantu ko ejo kuwa kabiri bazatsinda cap vert urugamba rugakomeza icyo navuga mu rugo birashoboka birashoboka kandi icyizere kirahari ngiye kuba narwanya ifite icyizere mu rugo tuzabona amanota atatu uko byagenda kose uko byagenda kose mu rugo amanota atatu turayafite kuko niyo agomba guhita dusubiza muri kurse yo kuba twa- twahatanira ku- kubona ayo mahirwe yo kujya mu gikombe cya afurika urumva rero amanota yo mu rugo eh, tugomba gushyiramo imbaraga kose tukayabona nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino mu itsinda f ikipe iza ku isonga ni kameruni ifite amanota arindwi ku mwanya wa kabiri hari mozambique ifite amanota ane cape vert ni iya gatatu n'amanota atatu naho ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma hari u rwanda n'inota rimwe tukiri umupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu ku isade ya kigali i nyamirambo habereye imikino kimwe cya kane kirangiza muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri ikipe ya etoile de l'est y'akarere ka ngoma yasezereye interforce iyitsinze igitego kimwe ku busa gorira fc y'umushoramari yusufu mudaheranwa yakuyemo rwamagana city yitsinze ibitego bitatu ku busa indi kipe yakomeje muri kimwe cya kabiri kirangiza ni rutsiro fc y'akarere ka rutsiro nayo yatsinze arufa fc ibitego bitatu ku busa undi mukino wagombaga guhuza amagaju fc na vision fc ariko ntabwo wabaye kuko ikipe amagaju yahagaritswe n'ishyirahamwe ferwafa riyishinja uburangare ubwo bamwe mu bakinnyi bayo bapimwaga bakabasangamo ubwandu bwa virusi ya korona muri kimwe cya kabiri kirangiza etoile de l'est izahura na gorira fc naho rutsiro fc ikine na vision fc amakipe abiri azagera ku mukino wa nyuma azaba abonye n'uburenganzira bwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere akazasimbura andi makipe abiri yamaze kumanuka ariyo heroes fc na gicumbi fc mu mukino wo gusiganwa ku magare abakinnyi b'ikipe y'igihugu timu rwanda berekeje muri kameruni mu isiganwa ryitiriwe umufasha w'umukuru w'iki gihugu grand prix chantal bia iri siganwa rizatangira ejo bundi kuwa gatatu ku itariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi kwa cumi na kumwe rirangire ku ya makumyabiri na kabiri timu rwanda igizwe n'abakinnyi batandatu aribo samuel mugisha renus uhiriwe patrick byukusenge joseph areruya moise mugisha na didier munyaneza umutoza w'iyi kipe ni felix sempoma umukanishi w'amagare akaba eric maniriho obedi ruvogera niwe ushinzwe kuvura abakinnyi no kubakandakanda naho uwagiye ayoboye intumwa z'u rwanda muri kameruni ni alphonse nkuranga visi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi yari claude munyandinda i kigali
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
inshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimira cyane kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abafashije kubibagezaho fasiri gebeho niwe wegeranyije amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubararikira kandi n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mwe muretse kugeraho mujya ariko radiyo ijwi ry'amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ubutegetsi mu gihugu cya tanzania bukomeje kwibasira abanyapolitike batavuga rumwe na leta nyuma y'uko bagaragaje ko batemeye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa cumi bagasaba ko ayo matora asubirwamo ni nyuma y'aho umunyapolitike tundu lisu afashwe nyuma akaza kurekurwa ku rubuga rwe rwa twitter minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yavuze ko ababajwe n'amakuru y'uburiganya yaranze amatora muri tanzania ifatwa ry'abanyapolitike n'imvururu zigaragaje mu gihe cy'ayo matora pompeo yahamagariye ubutegetsi gusuzuma kandi bugatanga ibisobanuro ku makuru ajyanye n'uburiganya bwaranze ayo matora n'ikoreshwa ry'ingufu zidasanzwe ku basivili mu gihe cy'amatora Kel Brown umuvugizi wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yavuze ko ibyo bikorwa bituma habaho ukwibaza niba koko Tanzania igishoboye kubumbatira indangagaciro za demokarasi nubwo komisiyo y'amatora yemeje ko Perezida John Magufuli yatsinze amatora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko igihangayikishijwe n'ingaruka z'uburiganya n'imvururu zakurikiye amatora leta zunze ubumwe za amerika ikomeje guhamagarira impande zombi kugerageza gushakira hamwe umuti w'ibibazo batumvikanaho yasabye ubutegetsi muri tanzania gukora iperereza ku buriganya mu matora n'urugomo rw'inzego z'umutekano hagamijwe ko ibibazo byose bishingiye ku matora bikemurwa binyuze mu nzira y'amahoro
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.